Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Ajjamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinten DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii hagayya 21 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 15 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. galgala kana kan isin keessummeessu anbafqaaduu muroodaati qophii keenya galgala kanaa keessatti namoottan kuma torbaatamii sagal ta'anu sababa lolaa bishaaniitiin qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii mootummaan itoophiyaa konkolaattoonni boba'aadhaan hojjetanu akka biyya keessa hin seenne embaasotaa fi dhaabbilee idilee addunyaatti beeksisuu isaa. baqattoonni sudaan kutaa beenshaangul keessa qubatanii turan gara bakka biraatti dabarsamuu isaanii akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera amma gara oduutti darbina jaallanne gammadaatu nutti hima.
kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf jenne kunoo bulchiisa naannoo Itoophiyaa kibbaa godina Oomoo kibbaa aanaa Daasanach jimaata darbee kaasee rooba hamaa dhaqqabeen lagdi Oomoo guutee dhangala'u irraa kan ka'e horsiisee bulaan kuma torbaatamii sagal caalan buqqa'uu isaanii bulchaa aanaa akka ta'an obbo Taaddalee Haattee ibsanii jiru. Magaalaa guddoo aanaa akka taate Saamoraateen haroo yookaan harri Turkaanaa. Duubatti deebi'ee dhangala'uu isaan akkasumas lagdi oomoo hammaa ba'ee guutee dhangala'uu isaan yaaddoo bishaaniin liqinfamuu uumuusaa ibsaniiru. Lagdi kun garritti dhangala'u haala dhaabbataa ta'een jijjiiramuu baannaan miidhaan geessisus olaanaa ta'uu ibsan. Jiraattonni magaalattii kuma jaa fi dhibba shan caalan bishaaniin nyaatamnaa yaaddoo jedhu keessa akka jiranis obbo Taaddalee ibsaniiru. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa lammiiwwan buqqa'an. Deeggarsa gargaarsaa ga'aa ta'ee fi haala dhaabbataa ta'een deebisanii dhaabuuf tarkaanfiin hin fudhatamne jedheera. Mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti bakka bu'aan uummata daassanach ka ta'an laabilee ilaano uummanni haroo turkaanaa fi laga oomoon marsamee yaaddoo guddaa keessa akka jiru ibsuudhaan tarkaanfiin hatattamaa kan lubbuu baraaru akka fudhatamu gaafachuu isaanii yoonaataan zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
jaarmiyaaleen dippiloomaasiitii fi dhaabbileen idilee addunyaa finfinnee keessa jiranu konkolaattota boba'aadhaan socho'anu akka biyyatti hin galchine mootummaan itoophiyaa dhorkuu isaa beeksisee jira mootummaan itoophiyaa tarkaanfii kana kan fudhate ce'umsa gara haniisa magariisaatti taasifamu mirkaneessuudhaaf akka ta'e kan sagalee ameerikaatti mani dubbii himaan ministeera dhimma alaa obbo nabiyyuu tadila tarkaanfichi qaama raawwii seera mootummaan bara kana baase akka ta'e ibsaniiru akkaataa ibsa ministeerri dhimma alaa itoophiyaa hagayya 19 bara 2024 baase kanaan embaasonni qonsiilonnii fi dhaabbileen idilee addunyaa carraa dilaalarraa bilisa ta'etti fayyadamuudhaan konkolaattota boba'aa hin fudhanne qofa akka biyya alaatii galchanu itti himamuu isaanii kennedy abaatee gabaasee jira. oduu biraa amma nu qaqqabeen immoo dura taa'aan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF fi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el yaa'ii paartii isaanii jalqaba torban kanaa xumurame ilaalchisuudhaan ibsa guyyaa har'aa maqalee keessatti kennaniin hirmaannaan dhaabbanni isaanii mootummaa yeroo naannoo Tigraay keessatti qabaachuu qabu irratti mootummaa federaalaatii fi qaamolni dhimmichi ilaallatu wajjiniin akka mari'a. mari'achuu barbaadan ibsaniiru mootummaa yeroo naannoo tigraay keessatti hirmaannaan adda bilisummaa uummata tigraay hijoo marii yaa'ii isaanii akka tures dubbataniiru boordiin filannoo biyyaalessaa itiyoophiyaa yaa'ii fi murtoo adda bilisummaa uummata Tigraay dabarse akka hin fudhanne beeksisuu isaa Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo lola Sudaan keessatti adeemaa jiruun kan ka'e namootaan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii bulchiinsa naannoo Beenshaangul keessa qubatanii jiran kuma 22 ta'an gara qubsama biraatti dabarsamuun isaanii ibsameera. Oduu kana jaallannee tarkaa qaba.
Kan kurmuu keessa turan godaantonni Sudaan kuma digdamii lamaan kun bulchiinsa naannoo sana keessatti kan qophaa'e buufata da'annaa geeffamaa akka jiran waajjirri tajaajila godaantotaa fi kanneen godaansarraa deebi'anii kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhaabbata tajaajila kanaatti itti gaafatamaa damee asoosaa akka ta'an obbo Yaasiin Ashannaa fi sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti godaantonni kan keessa turan buufanni da'annaa kan yeroo. Kurmuk daangaatti dhiyoo yoo ta'u kunis ulaagaa sadarkaa addunyaatti kaa'ame kan daangaa irraa kiiloomeetira shantama fagaachuu qaba jedhu kan hin guunne waan ta'eef buufanni haaraan uuraa jedhamu qophaa'usaa hangammaattis godaantonni kuma afur achi seenuu isaanii ibsaniiru kanneen hafan kumni kudha saddeet guyyoota kudhan keessatti gara buufata haaraatti geeffamu jedhan mooraa haaraan kun godaantota kuma shantamaaf qophaa'usaa. ammayyuu yoo ta'e guyyaa guyyaatti godaantonni sudaan kuma jaatamaa hanga dhibba tokko simataa akka jiran obbo Yaasiin Ashannaa fi ibsaniiru. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hojii godaantota gara mooraa haaraatti geessuu baatii waxabajjii darbe jalqabamuusaa hanga torban darbeettis godaantonni kuma sadiif dhibba afur mooraa haaraa seenuu isaanii guyyaa ja'a dura marsariitii ofii irratti ibsuusaa. Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Amma gara oduu biyya alaatti darbinaa poolisoonni Keeniyaa shanii roobii har'aa mana murtiitti kan dhiyaatan yommuu ta'u. nama dubartoota kurnaniin lakkaa'aman ajjeesuudhaa fi qaama isaanii irraa ciruudhaan himatame mana hidhaa poolisii naayiroobii keessaa akka miliqu gargaaruudhaan jedhamanii shakkamaniiti. Kunooti gabaasni kunis.
Poolisiin kibxata kaleessaa hojii faana bu'uu kan eegale erga namni wal duraa duubaan nama ajjeese jedhame kooliinsi jumaayisii fi lammiileen eertiraa kudha lama buufata poolisii magaalaa naayiroobii naannoo gabaa guddaa jiru keessaa cabsanii ba'anii booda umriinsaa soddomii sadii kan ta'e jumaayisin poolisiin ekeraa dhiiga dhuguu bari'ee fi gara jabeessa jechuun ibseera ji'a darbe magaalaa naayiroobii naannoo balfitti gatamu keessatti. reeffi dubartoota qaama isaanii irraa murmurame hedduun haala suukanneessaa ta'een ega argame booda to'annaa jala oole poolisiin akka jedhutti bara kuma lamaaf digdamii lamarraa eegalee waggaa lama keessatti dubartoota afurtamii lama ajjeesuusaa kan hime yoo ta'u haati warraasaa miidhamtoota kana keessaa ishee jalqabaa ta'uu ishee dubbata shakkamaan kun erga hidhamee booda dararamaa akka tures himatee jira. Inni fi hidhamtoonni biroo foddaa sibiilaa buufaticha keessaa kukkutuudhaan dallaa naannoo sana jiruutti ol ba'anii miliquu isaanii poolisiin beeksiseera. Ittaanaatti gaafatamaan poolisii biyyoolessaa Gilbert Maseengaa kibxata kaleessaa akka jedhanitti qorannoon keenya ka jalqabaa miliquu jarreen kanaa keessa namoota buufata sana keessa jiran biraa gargaarsa argatanii jiru. Dubartii tokko dabalatee qondaaltonni poolisii shan har'a mana murtii naayiroobiitti kan dhiyaatan yoo ta'u abbootiin alangaa qorannoo isaanii xumuruuf jecha jarreen kun guyyootii dabalataa kudha afuriif akka hidhamaniif ajaji akka kennamuuf gaafataniiru. Poolisoota saddeet kibxata kaleessaa miliquu jarreen kanaa waliin walqabatee to'annoo jala kanneen oolan keessaa ta'uu fi sadan hafan immoo mana murtiitti dhiyaachuuf dhiisuun isaanii battalumatti hin beekamne.
Ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi Antoonii Bilinken daawwannaa isaanii isa dhumaa gara giddugaleessa bahaatti taasisanii osoo gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuun hin mirkanaa'in xumuranii jiru kunoota oduun kunis.
Bilinken kibxata kaleessaa akeekkachiisa kennaniin Hamaasiif Israa'el qormaanni akka jiru mallattoo agarsiisan sanaaf illee yeroon hundeedhaa jedhan. Qondaaltota biyyootii maanguddummaan gidduu seenanii fi waliin hojjetan Masrii Qaataar waliin Bilinken erga wal arganii booda Israa'el yaada garee hidhattoota Hamaas waliin garaagarummaa yookaan qaawwaa jiru cufuudhaaf dhiyaate waan fudhatteef xiyyeeffannaan jiru garee hamaas kana keessa galchuuf waan danda'amu hunda gochuutti akka ce'uuf dubbatan maanguddoonnis waliigaltee tokko hojiirra oolchuuf gamni lachuu dhimma ijoorratti akka waliigalan mirkaneessuu qabu. Kana malees jedhan bilinkan yaadii dhiyaate kan riqicha ta'ee ceesisa jedhame kun sagantaa fi bakka waraanni Israa'el gaazaa keessaa bahu irratti baay'ee waan ifa ta'e lafa kaayeraa jedhan ergaan keenya salphaa ifaa fi ariifachiisaadha jechuudhaan qaataa argadhiisanii osoo hin deemin dura bilinkan gaazexeessotaaf ibsaniiru. Toora xumuraa irratti waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi dhimma booji'amtootaa furuu qabna. Kanas amma gochuu qabna. Yeroon hundeedhaa fi murteessaadha jedhaniiru. Hamaas qibxata kaleessaa dursee akka beeksisetti yaadi ammaa kun faallaa waan irratti waliigalle duubatti deebisu jechuudhaan Yuunaayitid Isteets haal-duree haaraa Israa'el irraa dhufu hayyamtee jechuun himateera. Kana irratti deebiin battalumatti Yuunaayitid Isteets kennite hin jiru.
Hayyee oduun har'aaf qabnu kanuma amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbinaas gara yuunaayitid isteetsitti nu deebisa yaa'ii biyyaalessaa miseensota paartii dimookiraatotaa magaala chikaagoo keessatti taasifamaa jiru irratti kan haasaa taasisanii pirezidaantiin durii baaraak obaamaan itti aantuu pirezidaantii kaamilaa hariis filannoo ji'a sadaasaa dhufu keessatti keessa taasifamu irratti doonaald tiraampin moo'uudhaa fi kaadhimamtuu sirrii ta'uu isaanii dubbataniiru gabaastuun v. VOA Kaatiriin Giibsanii bakka yaa'ichi itti taasifamaa jiru magaala Chikaagoo irraa gabaasa VOA'dhaaf qindeessite ittaanee isinii dhiyeessina kunooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteet duraanii Baaraak Obaamaa yaa'ii biyyaalessaa paartii dimookiraatotaa kana kan simatanii magaala isaanii keessatti.
Ameerikaan boqonnaa haaraadhaaf qophooftee jirti. Ameerikaan seenaa fooyya'aadhaaf qophooftee jirti. Pireezidaantii Kaamalaa Haarisiifis qophoofnee jirra.
Obaamaan haasaa isaanii kana keessatti Kaamalaa Haarisii fi morkataa isaanii kan paartii Riippaabilikaanotaa Doonaald Tiraampiin yommuu wal bira qabanii dubbatanis akkana jedhan.
Kamala Harris won't be focused on her problems. She'll be focused on yours.
Kaamalaan rakkoo mataa isheetii irratti hin xiyyeeffattu. Rakkoo keessan irratti xiyyeeffatti. Akka pireezidantiitti deeggartoota ishee gammachiiftee warreen isheedhaaf hin jilbeenfanne miidhuu hin barbaaddu. Lammiilee Ameerikaa hunda bakka bu'uudhaan hojjetti. Kaamalaa jechuun sana.
Haadha warraa isaanii Misheel Obaamaati. Kan Baaraak Obaamaa yaa'ii sana irratti beeksisani. Kaamilaa Hariisii duula na filadhaa keessa kan seenanii yeroo gabaabaa keessatti ta'us yeroo kamiinuu caalaa dimookiraatonni akka jabaatanii hojjetanu hubachiisaniiru Misheel Obaamaa.
Nama akka kaamilaa filachuu dhiifne biyyi kun nama akka kaamilaa filachuu ni dandeessi yaaddoo jedhu keessa seenuu hin qabnu.
Bakka buutonni paartii dimookiraatotaa akka kaamilaa hariisii kaadhimamtuu isaanii ta'anu kan murteessanii jalqaba ji'a kanaa keessa simannaan yaa'ii chikaagoo irratti isaaniif taasifame seeruma isaa eeguudhaaf malee kaamilaan paartii isaanii bakka bu'anii filatamuu isaanii kan mirkaneeffatanii duraani. Dimookiraatonni kaadhimamtuu haaraa isaanii pireezidaantii dubartii saba gurraachaa irraa argamte. Pireezidaantii saba Eeshiyaa kibbaa irraa yeroo jalqabaatiif argamte jechuudhaan faarsaa turan. Kaamilaa Hariis bakka bu'oota paartii isaanii warreen yaa'irra jiran kan galateeffatanii halaalarraa kutaa wiiskoonsiin maaliwaakii irraa bakka duula na filadhaa taasisaa jiranutti.
So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you.
Bakka bu'oonni paartii dimookiraatotaa haasaa abbaa manaa kaamilaa hariisii daag himoofis dhaggeeffataniiru. Haadha warraa isaanii goota gammachuu qabeettii jedhaniiti kan faarsanii daag himoof She'll lead from the belief that wherever we come from, whatever we look like, we're.
Eessaayyuu haa dhufnu, maaliyyuu haa fakkaannu, waan sodaannu qofaaf hin taane waan itti amannuuf yommuu lollu caalaa jabaanna amantaa jedhuun adeemti.
Guyyaa lammaffaa yaa'ichaa irratti warreen miseensota paartii Rippaabilikaanotaa ta'an garuu Doonaald Tiraamppii fi sagalee kennuu hin barbaanne yaada isaanii ibsataniiru. Joon Giiles kutaa Ariizoonaatti kantiibaa magaalaa Meesaati. Akkas jedhan.
Trump made a lot of lofty promises.
Tiraamp waadaawwan gurguddoo gale guddina dinagdee daangaa hin qabne warshaalee Ameerikaa akka haaraatti dhalatan nageenya daangaafa. Kana hundarraa wanti nuti arganne garuu haasaa qofa.
Roobii har'aa bulchaan kutaa Minisootaa Tiim Woolziin magaala Chikaagootti argamuudhaan kaadhimamaa ta'uu isaanii akka fudhatanu yaa'icha irratti ifatti akka beeksisanuu ibsa. Gabaasni Kaatiriik Giibsanii Chikaagoo irraa VOAdhaaf qopheessite kun.
Hayyee qophiin keenya itti aanu qophii torbanii dirree dimookiraasiiti. Itoophiyaa keessatti imaammata haqa ce'umsaa hojiirra oolchuu fi wixineen seeraa qophaa'aa akka jiru ministeerri haqaa beeksisee jira. haala qabatamaa amma itoophiyaan keessa jirtutti seera kana hojiirra oolchuun ni danda'ama gaaffii jedhuu fi mitikkuu fiqaaduu gabaasaa qopheesse qaba waan harkaa qabu nutti himaa waliin haa caqasaa.
Imaammata haqa ce'umsaa hojiirra oolchuuf hojiitti jiraachuu kan ibse ministeerri haqaa Itoophiyaa gaafa hagayya 19 bara 2024 darbe kanatti ibsa baaseen imaammaticha hojiirra oolchuuf wixineen seera baasuu jalqabamee akka jirudha. Ibsa kanarratti hundaa'uun imaammanni haqa ce'umsaa Itiyoophiyaatti hojiirra ooluuf amma sadarkaa maaliirra jira jechuun ministeerri haqaatti hoogganaa waajjira hojii sagantaa mirga namoomaa biyyaalessaa kan ta'an obbo Awwal Sultaaniif gaaffiin dhiyeesseef hojiin wixinee seera baasuu jalqabamuu isaa mirga mirkaneessanii wixinee seera shan qopheessaa jirras jedhanii warra kanarratti uummanni yaada akka kennuuf waltajjiiwwan garaagaraa ni qophaa'us jedhan kunis hanga ji'a shaniitti fudhachuu akka maluu fi wixineewwan seeraa kun erga xumuramanii mana mareetti dhiyaatanii raggaasifamaniin booda gara dhaabbilee hojiirra oolmaa isaaf hojjetan hundeessuuttis deemamas jechuun. ibsu.
በአሁኑ ሰዓት የምንገኘው የሽግግር ፍትህ yeroo ammaa kana kan irratti argamnu sagantaa imaammanni haqa ce'umsaa itti hoogganamu xumurree sagantaa kana irratti wantoota xiyyeeffataman keessaa isa duraa kan ta'e dhaabbilee walabaa fi of danda'oo ta'an kan haqa ce'umsaa kana hoogganan dhaabuu kan danda'an dhaabbileen kunneen erga dhaabbataniin boodas itti gaafatamummaa itti kenname ba'achuu kan isaan dandeessisu seera qopheessuu irratti argamna qophiin seerota. qopheessuu kunis yeroo turtii ji'oota lamaa keessatti xumurame booda wixinee isaarratti uummanni yaada akka kennu taasisuuf karoorfannee socho'aa jirra. Imaammata haqa ce'umsaa hojiirra oolchuuf akka biyyaatti Itoophiyaan imaammata baasuuf adeemsi hanga ammaa deemame gaariidha kan jedhan Yuunaayitid Isteetsitti Waashingtanii fi naannoo isheetti abukaatoo akkasumas kolleejjii kiin kan maasaachuusetitti argamutti barsiisaa kan ta'an Dr. Heenok Gabbisaa haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruun garuu hojiirra oolchuun ni ulfaataa jedhu.
Siikwensiin yookaan immoo walduraa duuba hojiiwwanii olaalle. wal jala daddarbee waan jiru natti fakkaata. Akkuma beekamu biyya sana keessatti lolli dhaabbatee lola mootummaa federaalaatii fi lola mootummaa Tigraay gidduutti yookaan immoo TPLF gidduutti gaggeeffamaa ture dhaabbate. Innis immoo waliigaltee Piriitooriyaatiin dhaabbatee jira. So gama sanaan adeemsa gaarii ta'uu danda'a. Gama biraatiin garuu biyya sana keessatti wal waraansi ammayyuu ajjechaan hidhaan dararaan iddoo baay'eetti gaggeeffamaa jira. So wal waraansi bakka hin dhaabbannetti ce'umsi haqaa gaggeeffamu maalidha gaaffii jedhu namatti kaasa.
Hojiirra oolmaa imaammata haqa ce'umsaa kanaaf hundeeffamni dhaabbilee sadii ni gaggeeffamaa jedhu obbo Awwal.
ከዛ ውጭ ያሉት ሶስት ተቋማት አሉ።
Sanaan ala kan jiran dhaabbileen sadii jiru. Abbaan alangaa qofaatti ni hundaa'a. Abbaan alangaa yookaan ministirri haqaa amma jiru dhimma kana ilaaluuf aangoo hin qabu. Kanaaf abbaan alangaa addaa ni hundaa'a kan jedhu imaammaticha irratti taa'eera dhaabbata qorattoota mataa isaa qabaata haala walfakkaatuun immoo gara fuulduraatti sarbamni mirga namoomaa akka hin jiraanne olaaltummaan seeraa akka kabajamu kan hojjetu hundeeffama dhaabbilee fi riifoormii irratti kan hojjetu koomishiniin ni hundaa'a sadarkaa sadaffaatti hojiin dhugaa barbaaduu hojii bal'aadha koomishiniin dhugaa barbaaduu dhugaa barbaaduu qofa osoo hin taane dhugaa argame sana uummataaf ibsa araara buusa haal duree hundee godhachuun dhiifama taasisa dhuma irrattis hojiin beenyaa argamsiisuu koomishinii kanaanidha kan raawwatu kanaaf adeemsa koomishinii kanaa dhaabuu dabalateeti kan hojjetamu dhaabbileen kunneen erga dhaabbatanii booda kallattiin gara boqonnaa hojiirra oolchuutti seennaa jechuudha dooktar henok gabbisaa immoo gama isaaniin dhaabbileen amma imaammaticha hojiirra oolchuuf dhaabbatu jedhaman dhiibbaa mootummaa irraa bilisa ta'uu isaaniif sodaan qabaa jechuun ibsu.
wal waraansaa fi lola biyya sana keessatti gaggeeffame keessatti adda dureedhaan qaamni hirmaate tokko qaama mootummaati. qaamni mootummaa akkuma warreen kaanii itti gaafatamummaa itti gaafatamummaa yakkaa yookaan immoo kiriminaal akkaawuntabiliitiitu itti murtaa'uuf deema. Hagam dhiibbaa mootummaatiin ala bilisa ta'ee of danda'ee addachi addaa kun yookaan immoo ispeeshaal beenchiin kun murtii haqaa murteessaa murtii ce'umsa haqaa murteessa kan jedhus sodaa guddaa ani akka dhuunfaatti qabudha jechuudha.
Imaammanni haqa ce'umsaa kun Itoophiyaatti keessuma erga waliigaltee Piriitooriyaan booda hojiirra oola jedhamee eegamu lafarra hin harkifanne jechuun gaaffiin obbo Awwaliif dhiyeesseef haqa ce'umsaa kanaan yakkootaa fi sarbamiinsa mirgaa kan bara 1997 erga heerri mootummaa amma hojiirra jiru ragga'ee. jalqabee raawwataman waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture dabalatee akkasumas akka barbaachisummaa isaatti gara boodaatti deebi'ees ilaala jedhanii garuu immoo hojiirra oolchuuf waan lamaaf xiyyeeffannaa kenninaa jedhu.
በመተግበር ሂደት ውስጥ ሁለት ነገር ጥንቃቄ ለማድረግ እንሞክራለን። መጀመሪያው ጥንቃቄ የምናደርገው ነገር adeemsa hojiirra oolmaa isaa irratti wantoota lama irratti of eeggannoo taasisuu barbaanna. fedhii uummatichaa madaala eegsifna karaa jedhuun baay'ee ariifachuun bu'aa eegamu sana osoo hin fidiin akka hin hafneef sirriitti mariin irratti taasifame kutaa hawaasaa keessaa kanneen irratti hirmaachuu qaban akka hirmaatan taasifame hojii seera mirkaneessuu karaa danda'ameen kan qulqullina qabu kan boor nu hin gaabbisiifnee fi boor biyyattiif bu'aan inni fidu fooyya'aa akka ta'uuf inni biraan immoo lafarra harkifachuu hin qabu. sababiin isaas akkuma ammatti jette hawaasichi dhiisaniiru dhimma siyaasaaf itti fayyadamuuf malee hojiirra oolchuuf miti kan jedhurra akka hin geenyeefis safara isaatiin adeemsa isaa eeggatee akka deemu taasifama seerri imaammata haqa ce'umsaa kun muuxannoo biyya sana keessatti kanaan dura beekamuun dhaabbilee mormitootaa mootummaa ta'an ittiin ukkaamsuuf ooluu malaan sodaa biraa dooktar heenok gabbisaa ibsanidha.
innumaayyuu yaaddoo guddaan yookaan sodaa guddaan jiru tokko mootummaan seera ba'u kana akka meeshaatti itti gargaaramee namoota mootummaan morman dhaabbilee siyaasaa mormitootaa mootummaan morman ittiin miidhuudhaaf akka meeshaatti itti gargaaramuu danda'a sodaa jedhuun qaba. Kun aadaa biyya sanaa keessatti seeruma gargaaranii mirga namaa dhiibuun jaarmayoota siyaasaa adda addaa dhiibuun wanna baratamudha wanna beekamudha. Ce'umsa haqaa jechuun haalduree inni jalqabaa honestiidha yookaan immoo garaa qulqullummaadhaan namoota miidhamaniif namoota dhiibbaan irra ga'eef haqa kennanii biyya sana pooyintii tokkorraa pooyintii biraatti ceessuu danda'udha. Yoo garaa qulqullummaanis keessa hin jiraanne yoo abshaalummaadhaan guute yoo ta'e ce'umsa haqaa waan jedhamu bakka ga'uu hin danda'u.
Wuxinee imaammata haqa ce'umsaa Itoophiyaa irratti hanga ammaatti mariiwwan garaagaraa irratti taasifamaa turaniiru. Imaammatichi keessumaa gama sarbama mirga namoomaan miidhaawwan ga'aa turaniif haqa fidee dhufa jedhamee dhaabbilee idil addunyaan hojiirra akka ooluuf yaanni irratti kennamaa tureera. Keessummoota koo obbo Awwal Sulxaanii fi Dooktar Heenok Gabbisaa guddaan galateeffadha.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Akka damee seera baastuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koongirasiin seera biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantitti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru.
koongirasiin yuunaayitid isteetsi dhibbaa fi kudha saddeettaffaan bara 2023 walga'ii isaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise ansan duraatiin walitti hoolaallee koongirasiin dhibbaaf saddeettaffaan wixineewwan dhibbaaf 97 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. dubbiin kun an dhufee poolaaraayizeeshin yookanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoo hin ta'in caasaa addaa qaamni koongirasii lamaan itti hojjetaniini yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa biriteen irraa madde manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame manni maree loords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama dhiyeessan ta'uudhaan ture. hundeessitoonni ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran biyyattiin akka koonfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabaniitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti wal dhibdeen uumameera yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon. akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seeneetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhiibba uume. har'aan tana seeneetiin ameerikaa miseensota dhibba qaba kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama laman qabanii jechuudha manni maree immoo bakka bu'oota dhibba afurii fi soddomii shan miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara kuma dhibba torbaa fi kuma jaatamaa qabu bakka bu'a manneen maree lamaan seera baasuu sagalees kennu garuu wixinee galii dhiyeessuu waan dhiyeessu mana maree qofa wixineen seeraa mana maree kun. kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna sanbooda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. garaagarummaan barbaachisaan biraan fiilabaastar waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu yeroo murteefneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu ni danda'u oggoota dhiyoodhaasitti poolaaraayizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinooritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa. jaatama barbaachisaa jechuudha manni marichaa filannoo filabastar waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. waggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibastar kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongiresii lamaan gara fuulduraatti itti fufuu isaanii waan oolu miti.
Ayyee ibsituun kanaa olitti dhageessan garagarummaa mana maree yuunaayitid isteetsi keessa jiru seenetiidhaa fi koongireesii gidduu jiruudha tigistii gammeetii kan nuuf dhiyeessite sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan viiyoo'ee afaan oromoo daat koom jedhaan ergaa karaa feesbuukii tiwutarii yookaan eeksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. gulaaltuun qophii keenya har'aa tuujubee horaati qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tigisti gamme piroduusariin keenya nigusuu taammire gulaaltuun viidiyoo keenya har'aa beetii ayyuubi ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture hambafkaadhu moroda waan nu wajjin hin turtaneef isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa.